iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwabonye butandukana duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi ni aroyizi bigira impano yabagezaho
mwaramutse tomasi mwaramutse namwe muteze amatwi tuyahere kuyavugwa mu karere ka afurika y'uburengero muri mari igisasu cyatezwe mu ibarabara cisha abantu icenda bari mu modokari hagati mu gihugu ejo ku munsi wa kane igipolisi cyavuze ko ico gisasu cyatezwe n'abajihadiste amakuru ava mu bajejwe umutekano avuga ko iyo bisi yaturikijwe n'igisasu igezwe igeze ku ibarabara riri hagati y'ibisagara vya bandiagara na gundaka mu gace ka mopti inyuma gato ya saa sita musa huseini wo mu ishyirahamwe y'urwaruka muri icyo gisagara cya bandiyagara yavuze ko batwaye ibiziga icyenda mu bitaro kandi ko hoba hari n'abandi bafuye umupolisi wa mari atashatse ko izina ryiwe rimenyekana we yatanze igitigiri cy'abashika cumi bafuye n'abandi benshi bakomeretse ibisasu bitezwe mu kuzimu biri mu bigwanisha abajihadiste bahisemo gukoresha bishobora guturitswa n'ikibiciye ko canke bigaturitswa n'umuntu ari kure raporo yasohowe n'umugwi wa oni muri mari minusma yasanze gushika ku itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi k'umunani uyu mwaka ibisasu bihambwa mu kuzimu bimaze kwica abantu mirongo irindwi na babiri muri mari benshi muri bo ni abasirikare ariko ica kane ni abasivile muri ako karere nyene mu bijanye n'ibitero vy'iterabwoba igisirikare ca bene cavuze ko caburijemwo igitero c'iterabwoba mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu kivuga ko cishe abantu umunani bitwaje inkoho bakekwa kuba bari baturutse mu bihugu bibanyi burkina faso na nigeri umuvugizi w'igisirikare ebeneza homfoga yavuze ko mu masaha ya kare yo ku munsi wa gatatu abakora iterabwoba bagerageje kwinjira mu gisagara ca materi aho bari batumbereye kugaba igitero yavuze ko baguye mu bajejwe umutekano batabizi baca biturikiriza ko igisasu bagira, bagira batege baca bagerageza gutera ikirindiro c'abasirikare ba bene cari muri ako karere ariko baciye babivuna uwo mutegetsi yavuze ko abakora iterabwoba umunani bishwe kandi n'ibikoresho vyabo bikomeye byafashwe leta ya bene yaremeye ko mu kwezi kwa yaremeye mu kwezi kwa gatanu ko aburaruko bw'icyo gihugu bwagabwemwo ibitero mirongo ibiri n'imihari yitwaje ibigwanisho ariko ntiyakoresheje ijambo abajihadiste mu gisata c'abimukira abimukira cumi n'umunani barasize ubuzima mu mazi igihe ubwato barimwo berekeza ku mugabane wa buraya bwagira ibibazo vy'imoteri hamwe n'imifunda myinshi mw'ibahari umunyasomaliya yashoboye kurokoka mustafa fara yabwiye ijwi rya amerika ko abimukira hafi mirongo itanu bari mu bwato bwari bupakiye birenze urugero bwahagurutse buva mu gisagara ca Izmir ni muri Turukiya ku nkengera z'ibahari Aegean ku itariki ya gatanu berekeza mu Bugiriki bamwe mu barokotse hamwe n'ibiziga by'abanyesomaliya bafuye baciye bajanywa imitirene ku mugwa mukuru w'izinga rya Lesbos Farah yavuze ko umwana umwe w'umuhungu hamwe n'abagore cumi n'indwi bahasize ubuzima abantu mirongo itatu bagizwe n'abagabo cumi na batatu hamwe n'abagore cumi n'indwi bararokoka benshi mu bimukira baja mu bugiriki bavuye baja mu bugiriki bavuye muri turukiya ariko baba bafasha kujabuka barahinduye amayira bafata inzira zigoye abimukira bashobora no gusigamwo ubuzima mu guhunga umukwabu ukomeye cyane yambera mu mazi ku ruhande rw'ubugiriki mu karere ka aziya naho koreya y'epfo yavuze ko koreya ya ruguru yateye misile yo mu bwoko bwa balisitike yerekeza mu mazi yayo yo mu gace k'ubuseruko umukuru w'ibiro bikuru by'intwaramiheto muri koreya y'epfo avuga ko iyo misile yatewe mu mutwenzi wo kuri uyu wa gatanu ariko nta makuru arenze ayo yatanze uyu mutegetsi mu gisirikare yavuze ko koreya ya ruguru yaguruye indege mu ijoro ryo ku wa kane no mu gatondo ko kuri wa gatanu hafi y'urubibe ibyo bihugu bihana kandi bifa ibi byatumye koreya y'epfo nayo irungika mu kirere indege z'intambara igisirikare cya koreya ruguru cyarasohoye naco itangazo ryagiriza koreya y'epfo kurasa ibisasu hafi amasaha cumi hafi y'urubibe ku munsi wa kane dusubiye ku mugabane wa afurika umugwi urwanya ubutegetsi ukorera mu ntara ya nuba mountains ni muri sudani mufunyafunyo witwa spsplmn warashikirije abategetsi ba sudani abanyororo icyenda ejo ku munsi wa kane mu bishobora guha amahirwe kurushiriza impande zompi ku bijanye no gushika ku masezerano ya nyuma ntabanduka y'amahoro abo bantu icyenda bashikirijwe ambasaderi wa sudani muri sudani yo mu mpanuko jamal malike ku murwa mukuru wa sudani yo mu mpanuko juba bafashwe mu kwezi guheze inyuma yo gutana mu mitwe gukomeye kwabereye mu ntara ya south kordofane muri sudani nyene
aloyizi bigira imana urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi nshuti banywanyi mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe naho mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ejo wari umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku barwayi b'amaso u rwanda rwawijihije n'igikorwa cyo kubaga abarwaye ishaza ryo mu jisho uyu murwayi twamuteye ikinya cyo ku jisho gusa ubu muramukije yagusubiza arumva nta kibazo n'ijisho ryonyine ritababara muganga mutangana francis ni impuguke mu kuvura indwara z'amaso no kuyabaga akora mu bitaro bya masaka i kigali leta y'uburundi irasaba loni gushyigikira umugambi w'iterambere ry'igihugu ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ibihumbi bibiri na makumyabiri na karindwi naho muri aya makuru kandi turavuga no ku bibazo byugarije abagendana ubumuga batuye mu nkambi z'impunzi za nduta na nyarugusu muri tanzania aya makuru turayarambura mu kanya gato cyane rero mugume hafi aho mu rwanda mu bitaro bya masaka mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali ejo habaye igikorwa cyo kubaga abarwaye ishaza ryo mu jisho n'inkuru ya mugenzi wacu asumuta kaboyi igikorwa cyabaye mu rwego rwo kwizihiza umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wahariwe kwita ku burwayi bw'amaso ukaba wabereye ku bitaro bya masaka uyu murwayi twamuteye ikinya cyo ku jisho gusa ubu muramukije yagusubiza arumva nta kibazo n'ijisho ryonyine ritababara aha ni mu cyumba babagiramo abarwayi turi kumwe na muganga mutangana francis impuguke mu kuvura indwara z'amaso no kuyabaga kugera muri iki cyumba byagusabaga kubanza gusiga byose hanze no kuguha ibikoresho byabo bisukuye kugira ngo hatagira mikorobi zaturuka hanze zikazanwa muri icyo cyumba umurwayi yabaga akurikiranwa n'abaganga barenze batanu buri wese afite icyo ashinzwe byari ibyishimo ku bakecuru n'abasaza bari baje kwibagisha ishaza kuko bavuga ko bongeye kubona nyuma y'igihe bari baratakaje icyizere cyo kongera kuzarora baza kungeraho basanga amaso yanjye ngo yarandenze barambaga ntarebaga mpuzagurika ngenda nsekura inzu natera nk'intabire ntabire gusa rwose mani nshobora byose abantu ndabashimiye mu izina rya yesu nivuje amaso kuva mu kwezi kwa mbere mbese no gusoma bibiriya byari bimaze kunanira ariko ubu ngubu ndabona amaso atangiye guhumuka nayo nyamaranye igihe kinini ijisho rimwe bararibaza ejo ubu bagiye kubaga irindi urimo kureba ibyo babaze ejo Eh, ndiho ndareba nta kibazo ni ibyishimo rwose muganga mutangana yasobanuye ko indwara y'ishaza iza mu za mbere mu zibasira amaso yumvikanishije ko bitoroshye kuyirinda kuko yibasira abantu bakuze bari hejuru y'imyaka mirongo itanu avuga ko icyakora kimwe ari ukwisuzumisha kenshi iyo utangiye kugera mu za bukuru ubundi ikibazo cy'ishaza ni ikibazo gihangayikishije ku isi yose kubera ko ah, nka mirongo inani ku ijana y'ubuhumyi buterwa n'ishaza kandi ishaza rikaba ari uburwayi buvurwa bugakira Eh, noneho ah, hari impamvu nyinshi zituma ah, ari bwo bwa mbere ku isi butera ubuhumyi cyane cyane mu kubona ubuvuzi akenshi usanga ariho ruzingiye ariko ni uburwayi bugusaba kujya kwa muganga ukisuzumisha iyo ugeze muri iyo myaka kugira ngo bigaragare kugeza ubu mu rwanda haracyari ikibazo cy'ubuke bw'abavura indwara z'amaso kuko muri miliyoni zirenga cumi n'ebyiri z'abanyarwanda hari abaganga makumyabiri bavura amaso gusa muri abo ababasha kuri- kubaga ijisho ntibarenga cumi na babiri biteye ikibazo kuko abarwayi b'amaso akenshi bivuza ku bigo nderabuzima bakazagera ku nzobere rimwe na rimwe amaso yabo yararangije gupfa burundu aba bavuganye n'ijwi rya amerika bagaragaje ko bitoroshye kugera ku mpuguke zivura amaso Wanje kujya nivuza muri santere do sante bakamuduti bakanyandikira imiti nkashyiramo ntibigire icyo bimara Yewe, nayo mbimanye iminsi ibyo rero na- nkumva nyine ngewe nuko ndwaye diyabete niyo mpamvu nkumva ko ari ikibazo cy'uburwayi bisanzwe minisiteri y'ubuzima itangaza ko mu bitaro byose byo mu rwanda hashyizweho ishami rishinzwe gusuzuma amaso kugira ngo ubuvuzi bw'amaso bugere kuri bose gusa abaganga bize ibyo kuvura amaso bo ntibaboneka hose ubushakashatsi bwakozwe na minisiteri y'ubuzima mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bugaragaza ko mu bantu barengeje imyaka mirongo itanu umwe ku ijana aba afite ubuhumyi mirongo inani na bane by'ubwo buhumyi bugaterwa n'indwara z'amaso zivurwa zigakira nabo bane ku ijana ntibabone neza asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tuve mu rwanda tujye mu burundi leta irasaba amashami y'umuryango w'abibumbye loni akorera mu gihugu gushyigikira umugambi w'iterambere yashyizeho w'imyaka icumi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kugera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na karindwi loni nayo irasaba uburundi kuvugurura imikorere yayo mu rwego rero rw'iterambere umunyamakuru w'ijwi ry'amerika thierry ndayishimiye ukorera i kigali mu rwanda yaduteguriye inkuru irambuye byashikirijwe mu nama abaserukira ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu bagiranye kuri uyu wa gatatu n'abaserukira ibisata bikukira ishirahamwe mpuzamakungu oni mu gihugu c'u Burundi bimwe mu byo baganiriye byari bishimikiye ku migambi nyamukuru uburundi bushira imbere mu ntumbero yo kuzamura ubutunzi bw'igihugu hisuzwa umugambi w'iterambere ry'igihugu burundi bwihaye guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi ambasaderi izayi kubwayo umuyobozi mukuru ajejwe imigenderanire n'amakungu yasabye abo bafasha mu migambi y'iterambere ry'igihugu bo mu bisata bya oni kwisunga iyo migambi igihugu cashize imbere kuko mu- muri iri terambere turiko turakora uburundi bugomba kuba igihugu kizamutse giteye imbere mu- mu bihumbi bibiri na mirongo ine aho kiba igihugu kiri muri ibi biri hagati na hagati hagati y'ibikiri mu nzira y'iterambere n'ibyamaze ibihugu bya rutura ibyo byose rero tukabi- tukabishyira ku mushinge w'iri terambere ry'uburundi ari wo mugambi watangwe muri bibiri na cumi n'umunani gucika muri bibiri na mirongo ibiri n'indwi ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu bumenyesha ko uburundi bukeneye kwifatanya no gukorana n'abasanzwe bafasha mu migambi y'iterambere kugira ngo bubashe gushika ku ihangiro bwihaye mu gushira hamwe inguvu n'ibyiyumviro ambasaderi izayi ku bwayo nanone kugira aho tubashike rero turisunga imigambi ya, ya oni ariyo izoha- izo- izoshika mu bihumbi bibiri na mirongo itatu bita maodede turisunga umugambi w'ubumwe bwa afurika arico gituma tubabwira tuti dukorere hamwe twebwe aho dushitse naha mugo tugomba gushika hariya nico tubasa tubasaba ko dushira hamwe inguvu imigambi ivyiyumviro n'imbono cane cane amashirahamwe akurikiranira hafi ibijanye n'ubutunzi hamwe na politike mu burundi asaba leta y'uburundi kugwiza abahinga mu bisata byose bigize inzego z'igihugu kuko ariryo shimikiro ryo kumenya ibyokorwa hamwe n'ubuhinga bwokoreshwa kugira ngo uburundi bushike ku iterambere rirambye kandi ridakumira umwe muri abo diodone bashiraho ishize mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika uku niko abisigura urwaruka mu burundi bafise ibice bigera mirongo itandatu ku ijana by'abanyagihugu babahamagarira gutambuka neza gisirikare aho kubahimiriza ku bikorwa ikindi kigira kabiri bizosaba yuko mu bintu bijyanye no gutunganya ubutunzi bwa leta hajamwo haranduranwa n'imizi ukudahana abarundi bari biteze yuko mu ntara y'umukuru w'igihugu ushikiriza ko haza leta y'abahinga turizeye rero yuko umukuru w'igihugu niyo aba ashaka koko guhindura hanyuma agafata ingingo zishobora gutuma ubutunzi buzamuka kugira ngo intumbero y'umugambi w'iterambere uburundi bwihaye ugerweho uburundi busabwa guhindura ingendo no gutunganya neza ibisata bikeneye gutezwa imbere kwiyumvira neza ahava uburyo bwo gutunganya iyo migambi hamwe no gutsimbataza inzego zo gutunganya no gukurikiranira hafi iyo migambi ibyo bikaba byashyikirijwe n'abari mu bisata bikukira ishyirahamwe mpuzamakungu oni ibiganiro hagati ya leta y'uburundi na oni bibandanya inzira nziza inyuma y'aho ubumwe bwa buraya bukuriye ibihano by'ubutunzi ku burundi muri uwo mugambi wa leta y'uburundi wo guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi ibisata bikeneye gushirwamo inguvu mu kubiteza imbere harimo uburimyi ubworozi igisata c'ubutare akazi mu gwaruka no guteza imbere ibya tekinoloji muri rusangi thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri yutube instagram na facebook ni kuri voa radiyo yacu tujye muri tanzania mu nkambi z'impunzi za nyarugusu na nduta noneho duhamagare umunyamakuru wacu james jovin atubwire ibibazo bikomeye byugarije abagendana ubumuga n'abatishoboye bazituyemo bagaheza bakaza baraduha duke duke twifashanya kujya gutya ntidupfe bakaduha intica ntikize inkambi ya nduta ituyemwo abagendana ubumuga n'abatishoboye barenga gato ibihumbi umunani n'amajana atanu mu bitigiri bitangwa na aseri nyarugusu habarizwamwo abarenga gato ibihumbi indwi n'amajana umunani hafi igice cyabo nibo baronswa imfashanyo zibayabaye ibyo bigatuma umwidogo mwinshi mu badashikirwa n'izo mfashanyo kuva leta ya tanzaniya igabishije amashyirahamwe gutanga imfashanyo z'intica ntikize mu ntumbero yo gutahukana impunzi zose ibintu byarahindutse cyane naho amashyirahamwe ku bwayo avuga ko azoguma ku ruhande rw'impunzi ariko imfashanyo zaragabanutse ubwiranije no mu kahise bamwe mu bahaye ikiganiro ry'amerika basaba amashyirahamwe agenewe gufasha impunzi kwitaho cyane abageze mu zabukuru abagendana ubumuga n'abatishoboye kugira babeho neza ubuzima bwo mu buhungiro mu gihe cyo bahunze kitarakemuka kugira batahe mu gihugu cy'amavuko baze barungura imfashanyo turabe yuko twobaho aya majwi yacu kugene ameze n'ukugene bimeze n'ukugene bohindura kugira gutya ngo abo baza baratunyonyeza batwiba babireke jewe urazi ko ndisanzwe ndi kimuga gikomeye mvimba amagara urabona ko ndi mutama ngeze mu zabukuru ntaco nihereza na kimwe none amashyirahamwe yoraba ko turi bimuga akaza aradufasha ukurya urabona kijya nabi amagara nayo y'ubuzima nayo agenda ameze nabi umugongo si bwiza ububyimbe mbona buguma bubyimba mu maboko none ubumva ngaho ubuzima dufise hano ni ubwahe ibiribwa byo mu bwoko bumwe kandi bidahagije baronswa bamwe bamwe ntibibakundira iyo babiriye baracibwamwo kubw'iyo mpamvu bisaba yuko bigurira ibyo gukabukanya ukutagira amafaranga n'iyugarwa ry'amasoko mato mato naco n'ikibazo nyamukuru iminsi yose impunzi zironswa bushaza hamwe n'ifu y'ibigori gusa nk'aha bagize gutya ngo baduhe imfashanyo yo kugira gutya ngo ngwinjya tujya baduha ibyo kugira gutya ngo babadirishe n'ubwo bushaza cyangwa ubwo bugari byose bagaca bakatisha bagaca batwara ahubwo tubayeho nabi mu batama batamakazi izo njya z'ubushaza yatugora rwose ni nko kubaza ubushaza bukoboye hoho oya kweri bari bakwiye kubura bakaduhindurira uduharage none ntatwo ntiturya uduharagi nta gatoke turya nta kumbati turya ubwo bugari nabwo bwaratwankiye bamwe bamwe ibyo mbona nasaba byari ibyo harashize hafi amezi atanu kuva umuyobozi yashinzwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu cya tanzania sudi makibasi agabishije amashyirahamwe ku kibazo cyo gutanga ifasha imfashanyo z'intica ntikize mu ntumbero yo guhasha impunzi kugira zitahuke ku bwinshi naho icyo zahunze ku bwazo zibona ko kitarakemuka.
Lakini kwa sasa naona haya kuambia WFP ongeza chakula ariko ubu ndumva isoni zo kubwira pamu ati nimwongere zifungurwa iyo ni sera kule wakuletea shati na suruali, ati huo ni kuda nile shati nipanaro wakuletea masufuria ya kupikia na mikeka ati huo ni kuda nilisafuriya guteka mwo n'ubunikirago cyo kuryamako na mablanketi, hamwe n'ubureshago kwifuka hawatanielewa nibatondaho na watatudharau.
kubw'iyo mpamvu abageze mu zabukuru abagendana ubumuga n'abatishoboye batuye mu nkambi za nduta na nyarugusu batera akamo leta ya tanzaniya yabakiriye haseri hamwe n'amashyirahamwe yagenewe gutanga izo mfashanyo gukurikiza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi kubitaho cyane no kudasobanura mu gutanga imfashanyo kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu cya tanzaniya james jovini ku bw'ijwi ry'amerika noneho tunyarukire muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu burasirazuba imasisi mu ntara ya kivu ya ruguru umutegarugori w'imyaka mirongo ine n'itandatu yabyariye rimwe abana batanu batarageza igihe cyo kuvuka bari bafite amezi arindwi gusa bahise bitaba imana kubera kutitabwaho kwa muganga uyu mubyeyi w'abana cumi n'umwe waracyari mu bitaro bya ngungu mugenzi wacu venuste nshimiyimana yabajije depite jean bosco sebishimbo wo mu nteko ishinga amategeko y'intara ya kivu ya ruguru uko byagenze agahinda dufite ni uko abo bana bose uko ari batanu nyuma y'amasaha abiri bakigera ku butaka mbese bahise bose ba- bava mu mubiri barapfa none byagenze gute kugira ngo umubyeyi atwite kugera ku mezi arindwi hanyuma ntashobore gutabarwa mu gihe ako niko gahinda n'ubundi dufite buri munsi kuko ah, urasanga ko ibitaro byacu biba nko mu- ah, muri mu byaro mu giturage urasanga bitagira ibyangombwa byose ku buryo baba baramaze kuvumbura cyangwa se bakamenya ko koko uwo mubyeyi ah, twite abana batanu kugira ngo bamwohereze nko kuri goma cyangwa se mu bindi bitaro bifite ubushobozi kugira ngo abo bana babashe kurokoka ariko abaganga b'aho ngaho ngungu babashije kumwakira muri ah, ziriya za consultation prenatale Ah, kuriya biriya bipima ababyeyi bakora batarabyara bo bakeka bahita bakeka ko ari abana babiri gusa twite kubera ko nta cyuma cya ekogarafi bari bafite Ah, basi ubwo umubyeyi aragenda nawe ntiyongera kugaruka akora konsiritasiyo rimwe gusa ntiyasubirayo amezi arindwi gageze rero abana baravuka nyuma y'ame- y'amasaha abiri kubera ko ni akarere na- katagira na kuveze kiriya cyuma cyagombye ku- kubaha ubushuhe bakagumana ubushuhe bwo mu nda kugira ngo babeho basi ubwo abana rero bahita baducika gutyo ako niko kababaro dufite iyo tubona uko leta yacu i Kinshasa yifashe amafaranga abatora- abaturage batanga imisoro batanga byose bikaririrwa i Kinshasa kandi igihugu kirushijeho gupfa n'abaturage bakenye byinshi cyane kabisa ako niko kababaro dufite none aho mu karere ka kivu y'amajyaruguru ubuvuzi bwifashe gute muri ako karere Eh, ubuvuzi ingorane nkweretse ni izo ngizo urasanga ko mbese abavura bo ubwabo nta mishahara bafite itubutse Eh, nyamara u- iyo wumva ngo eh, depute nationale depute w'ikinshasa ah, muri congo ngo niwe uri guhembwa amafaranga ga- gatangaje isi ku buryo arusha n'umudepite wa amerika guhembwa ugasanga rero icyo kintu kira kirababaje cyane abantu bagombye gufu- kuvugira rubanda kugira ngo leta irusheho kohereza umutungo wo gukemura ibibazo by'abaturage ibitaro byiza amashuri yubakwe ku bwinshi urabizi kuva umukuru w'igihugu yavuga ngo abana bigira ubuntu babaye benshi ariko nta mashuri ariho dongo ugasanga ko mbese imiyoborere ya kinshasa ah, kuyobora umutungo w'iki gihugu kugira ngo usangire benshi usanga ari ingorane zikomeye cyane none se uwo mubyeyi wibarutse abana batanu bagahita bitaba imana urambwira ko ari mu bitaro aho ngaho ingungu muramufasha iki kugira ngo mumwondore buri wese agafashanyo afite ari kukamugezaho urabizi abaturage bacu bagira urugwiro ni ukuvuga benshi batangiye kumusura ariko natwe tukaba twagerageje kwandika kwandika no gukomanga ku miryango hirya no hino y'abaterankunga ah, kugira ngo turebe ko kiriya cyuma cya ekogarafi ndetse na kuvezi hariya byaboneka nubwo nabwo tutagira amashanyarazi kuko n'umuriro nawo niba ngombwa kugira ngo ibyo byuma bikore tukaba rero twatangiye gukubita ku miryango yose hari msf belgique twarebye msf hollande ah, ndetse na guverineri w'intara twandikiye na minisitiri w'igihugu w'ubu- w'ubuzima Ah, turakeka ko wenda hari ubwo ibyo byatanga igisubizo aha ingungu nubwo gusubiza ikibazo ingungu n'ahandi henshi muri masisi cyane no mu byaro byose bya norukivu n'igihugu cyose hafite ubukene nk'ubwo ngubwo Depute Jean Bosco Sebishimbo ngushimiye aka kanya uhaye ijwi rya Amerika gutabariza uwo mubyeyi w'ingungu murakoze namwe
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyo aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nshuti banywanyi muduteze amatwi naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika mbararikire rero ikiganiro iwanyu mu ntara guhera saa saba na cya kiganiro cyanyu murisanga nk'uko mubizi gihera saa kumi n'imwe ntimuze gucikwa rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama
It's an MP record. Dr. March Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika, tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo dusangire ijambo yahuje benshi muri sanga yakonse byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara